Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo iminsi yose mu Kirundi n'ikinyarwanda kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu Kigali mu Burundi twumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu arobase gmail akaburungu com na facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www akaburungu radio yacu voa akaburungu com ubu ni wa mwanya ijwi rya amerika ribashikiriza ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radio ijwi rya Amerika i Washington DC ikibazo cyo kwiga eh, ku bakiri bato ni ikibazo gikomeye cyane ku bantu bata- batishoboye mu bihugu biri mu nzira y'amajambere na cyane cyane mu bihugu vyo muri Afrika y'ubugaragwa bwa Sahara nico kimwe no mu karere k'ibiyaga binini ico kibazo kiribonekeza kurushiriza ku bakiri bato bo mu buhungiro eh, canke mu makambi y'impunzi hari amashirahamwe atandukanye ategamiye leta agerageza gufasha abakiri bato bari mu buhungiro no mu makambi y'impunzi gushobora kuja mu mashure rimwe muri ayo mashirahamwe ryitwa Light for All eh, iryo shirahamwe rikorera muri Uganda no mu makungu ishirahamwe Light for All ryashizweho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu ntumbero yo korohereza abakiri bato b'impunzi z'abarundi n'abakiri bato ba ntahonikora bo mu gihugu ca Uganda kuja mu mashure ku mugwa mukuru Kampala ico iryo shirahamwe rishimikira ko kurushiriza muri iki gihe no korohereza abakiri bato b'impunzi z'abarundi batiga mu gisagara ca Kampala kuja mu mashure iryo shirahamwe rirafasha kandi abana bava mu miryango ifise amikoro make bashobora kuja mu mashure canke kwiga inyuma yuko bavuye kw'ishure kubera ukubura amatara mu ntango ishirahamwe Light for All ryakoresheje abana ryaronkeje abana amajana abiri na mirongo itanu amatara akoreshwa n'umuyagankuba ufatiye ku mishwarara y'izuba kw'ishure ritoya rya Katwe Martyrs Primary School i Kampala ayo matara yasubiriye ayandi akoresha ibitoro ashobora kugira ingaruka mbi eh, ku magara y'abantu mu kiganiro muri sanga twatumiye umufasoni Chantal Mutamuriza ayoboye ishyirahamwe Right for All avuga ku buryo bunonoseye ku bikorwa by'iryo shirahamwe imigambi rimaze kurangura n'ibibazo rihura navyo mu kiganiro muri sanga rero twatumiye Chantal Mutamuriza ariko ku murongo wa telefone eh, turamubuze eh, Eh, turagerageza duhamagara eh, kugira turabe ko dushobora kumuronka Eh, dushoboye kumuronka ni vyiza bidashobotse turahindura i- i- iki iciyumviro Eh, n'ikibazo tuza kuvuga ko muri iki gitondo mugume ku maradiyo yanyu
nshuti z'ijwi rya amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
mutubabarire ntidushoboye kuronka mutumire wacu uh, Chantal Mutamuriza twagomba kuvuga ku ishyirahamwe ry'iwe ritegamiye leta Light uh, for All uh, rifasha abana bakiri bato bo mu buhungiro no mu makambi y'impunzi kubera tutashoboye kumuronka kubera ingorane z'amatelefone tugiye guhindura ikibazo tugomba kuvuga ko muri iki gitondo tugiye kuvuga ku byerekeye umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha wahimbajwe mu Burundi ku munsi wa kane umunsi mpuzamakungu rero wahariwe umwigisha washitse abigisha bugarijwe n'ibibazo bitari bike mu Burundi ahanini bifatiye ku kwiyimurwa baherutse gukorerwa bavanwa mu ntara bakajanwa mu zindi ni inkuru tubanze twumvize inkuru uh, kuri ico kibazo y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Diane Ndonse ari Bujumbura igikorwa cyo kwimura abigisha cyakozwe hafi amezi atatu ariko nubwo umwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ushira uw'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani haheze ukwezi utanguye hari abigisha bataratonda ku mashure bimuriweko insiguro batanga ni ukudatandukana n'imiryango ibyo babona ko amafaranga bahembwa adashobora kubatuma baja kuba mu zindi ntara batari kumwe nabo abandi nabo bakavuga ko aho barungitswe badashobora kuhashika kuko ata buryo bwo kwiyunguruza bubayo ariko uko biri kose umushikiranganji w'indero Janvière Ndirahisha aherutse gusohora urwandiko kuri uyu wa kabiri rutegeka ko abo bigisha babwirizwa kuba batonze ku mashure bimuriwe ko hatarenze kuri uyu wa kane kandi ko uwuzobirenga ko azofatwa nk'uwataye akazi byongeye azohanwa nk'uko amategeko abitegekanya ariko urwo rwandiko rusa n'aho rwoba rutabonywe n'abo rwerekeye aba nabazindukiye kuri uyu wa kane nyene ku biro by'ubushikiranganji bw'indero biri mu gisagara ca bujumbura gusaba ko bohindurirwa amashure barungitsweko nubwo benshi batashimye kuvugira kuri mikro hagati yabo bariko bidoga bavuga ukuntu batariko baratahurwa ku bibazo byabo uyu ni umwe yahora ku ishure ryo muri komine bukeye yo mu ntara ya muramvya yimuriwe ku ishure ry'akarorero ryo mu ntara ya ngozi nari naje ngahaye kuri minisiteri uri ambaze yuko byokunda ko bampindurira cyane nkasubira aho nahora umwe hoho ni hafi paraporo iyo banshitse si ikibazo cyo kureba abana gusa kuko twari twiyungunganije turafata amakredi mu mabanki turubaka inzu iyo nzu ntiranahera n'ishankiye si n'iyo umuntu yavuga ngo yopangisha numva ari n'ikibazo cy'uburyo nacyo kirakomeye cyane kuko sinumva ingene umuryango ugiye kubaho kiri nkaba nizeye ko bazokumva akamu kanje bakampindurira hari n'uwundi mugwi w'abigisha wowo utaramenya aho uzokorera abahora ku mashuri y'akarorero ariko bakuweho n'ingingo yo gusubira gukoresha ikibazo abo muri bene ayo mashure kugeza ubu bobo bavuga ko batazi ingingo bariko barafatirwa kandi batazi n'aho bobariza uyu ni umwe muri bo twese turatangura akazi kuva zitatuvuye ko hari kategori y'abarimu bari babaye rodeploye nk'uko bari babi panze ubwa mbere twebwire ntitwari twagiye muri iyo kategori kuko twari twabaye te turaronka amasaha barabona ko dukwije kotero diploma urumva yuko ivyo bitaturaba ubu rero haje ivyo vya excellence tukabona umwanya tumaze tutararonka ahandi hantu tuja na cane cane ko abanyeshuri twari ko kuko abandi banyeshuri batari basanzwe muri iyo kategori baramaze kubajana mu bindi bibanza urumva abarimu nitwe dusigaye tutagira ahantu turi ico nico kidutera amakenga ntundi turarindiriye ko tubibaza yuko ikibazo cyacu umushikiranganje arakizi nta ngorane ariko urabona haciye ukwezi utari ku kazi wamenyereye gukora aha tukibutsa ko uyu munsi ari umunsi wahariwe umwigisha ku isi ariko rero nk'uko bisanzwe tubasomere ibyo bamwe n'abandi bavuga ku mbuga ngurukanabumenyi ku bijyanye n'iriyimurwa ry'abigisha duhere kuri uyu avuga ati itegeko sugufina nibagende muganakimota uyu nawe akavuga ati kure wanka kuharima ukahasumira dusome n'uyu avuga ati mu by'ukuri umwigisha nta gaciro akigira kuko nk'umuntu azi umushahara wabo kuja kuwubamwo ukwiwe akawufashisha umuryango aba asize muhira cyane akawukuramwo ayo kwiyunguruza ni ukuri niko rushatse utagombye ureke ikibabaje gusumba nuko abariko babafatira ingingo zibavuna baba babaciye imbere bamara kubagira abantu bati mwigisha aho umushira hose azojayo kandi aho yari yahasizwe n'uwamuhaye akazi birababaje cyane hari n'uyu avuga ati leta yari ikwiye kugwiza amashure izi ko izokenera abayigishamo abifise nabo ikabakoresha ibababaye kuko nabo iriko irashibagurira kure umusaruro ntihagire uwo izobibaza kuko umuntu adatekanye mu mutwe n'akazi ntagakora neza abayobozi bobo bitegure kwama bahinduriwe kuko amashure yabo adakwije ya mirongo itatu ku ijana mu kibazo ca fondamentale uyu nawe avuga ati ivyo kwimura abigisha n'akajegeza ntivyumvikana ingene bashobora kwimura umwigisha atavyisabiye bukeye bakahazana uwundi mbega uko ibintu vyubatswe dusome n'uyu avuga ati nimwivugire ko mwakaguyeko hari uwo naho bokamuhahe yogakora tugarukirize kuri uyu asa n'umwunganira ati nibaha abandi ubuzi bwo kwigisha none ko barindiriye ari benshi mu gisagara ca bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika
radio ijwi rya amerika i washington dc muriko mwumviriza ikiganiro murisanga kuri telefone kandi dufite Eugenie Eugenie uraho neza ndakumva nuko hari ikibazo ufitiye umunyamategeko ndashaka yego ndashaka mu ndundi ibihumbi mirongo ibiri
hano turi kuri radiyo ijwi rya amerika turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo aricyo dushinzwe
nemwe mba muri he ku ijwi rya amerika
icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
dusubire tubibutse ko mu kiganiro twari twategekanije muri isanga uno munsi cyari cyerekeye ikibazo cyo guhiga ku bakiri bato ko ni ikibazo gikomeye cyane ku bantu batishoboye mu bihugu biri mu nzira y'amajambere na cyane cyane mu bihugu byo muri afurika y'ubugaragwa bwa sahara nicyo kimwe no mu karere k'ibiyaga binini icyo kibazo kikaba kibonekeza kurushiriza ku bakiri bato bari mu buhungiro cyangwa mu makambi y'impunzi twari twatumiye umudamu chantal mutamuriza ayoboye ishyirahamwe ryigenga ritegamiye leta right for all rifasha abana bakiri bato bari mu buhungiro mu kubaronsa amatara no kubaronsa kubafasha kuja mu mashure twashoboye kumuronga twaciye duhindura ubu tukaza kuvuga ku munsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha washitse abigisha uh, bugarijwe n'ibibazo bitari bike mu Burundi hanini bifatiye kuyimugwa baherutse uh, gukorerwa bavanwa mu ntara bakajanwa mu yindi ubu rero turavuga rero kuri ico kibazo c'abarimu uh, turasaba abatwumviriza gushikiriza ivyumviro vyabo kubijanye n'ivyo bibazo vy'abarimu ku mirongo ya telefone turafise Musavyimana Musavyimana uratwumva
yenda umva neza cyane
mwo tubwira irindi zina naho muhamagaye muri n'icyo mukora
ya nitwa Musavyimana Jean Dorakuba nyine ndi umurezi umwarimu nyine murabura sira zuba bw'u rwanda
mwigisha he niko kazi nkora
mwigisha he ishuri mwigisha ko riri he mu rwanda ishuri ryitwa rusumo hayi sikuru ni hafi y'inkambi ya mahama nyine y'abarundi
icyiyumviro nimushikiriza kuri ibibazo abarimu bafise mu gihe amakungu yahimbaje umunsi wahariwe umwigisha niki
yego muri iki gihe rero amahanga ariho yizihiza uyu munsi ejo ku munsi w'ejo umunsi w'abarimu abarimu nyine ni ba bantu nyine usanga bakora akazi kazimbye kanini kuko ni akazi ni nacyo kibazo cya mbere kuko ni ikibazo gikomeye uba barakora ku manywa ndetse no ku mugoroba ugira utya ugatahana akazi ugakosora impapuro z'abarimu nangwa homuwaka yo twita dovuwari ugasanga nyine ni akazi kazimbye gusa umushahara nibwo leta mwene mu rwanda leta igerageza gukora ibintu byinshi ku mibereho y'umwarimu ariko ntabura mu tubazo nyine aho bavuga bati turacyahembwa makeya ugereranyije wenda n'abandi bafite imivo dufite natwe Eh, nubwo leta yo igerageza kugenda ikavuga ati turakiriyeho eh, hari amakoperative badukorera umwarimu sako aho baborohereza kubona inguzanyo Mm, bakadushyira mu ntuza gahunda ya gira inka nk'abandi banyarwanda bose umwarimu watsinze bakamuha inka reka ni nk'utwo tugerageza kwempozinga ariko umushahara we uracyari muto ugereranyije n'abandi bakozi Eh, uwo munsi wahim- wawubonye gute uh, guhimbaza Yeah, uwo munsi.
umwigisha Eh, uwo munsi rero ku munsi w'ejo wari umunsi mwiza ko ku mwarimu urebye urebye nka aho twagiye twihirihiriza nk'ibindi twagiye twihiriza mu ma mu mirenge turabyita sectors n'aha ngaha mu rwanda Ah, buri kigo kikagira ukuntu kibizihiza bagashyiramo amafaranga bari bo bakizihiza wari umunsi mwiza cyane ko hari harimo n'ibikorwa byo guhemba abarimu b'indashyikirwa bagiye baro- bakora cyane kurusha abandi ndetse n'umunsi wagenze neza ikindi nanone cyanawibutsaga wabonaga ko mu mbuga ku mbuga nkoranyambaga za whatsapp za facebook ukabona abantu barazirikana wa munsi ndetse barazirikana akamaro gakomeye k'umwarimu aho ubona bashyiraho nk'udufoto tugaragaza akamaro k'umwarimu eh, bagaragaza nk'abayinginiyazi abaganga bakavuga bati bose baciye imbere ya mwarimu bati wenda turagushima ibintu nk'ibyo umunsi wagenze neza muri rusange Eh, um, ibintu musaba nibihe kugira akazi kanyu akazi k'abarimu koroherezwe kurushiriza mwariko muravuga nk'icyo kibazo c'imishahara imishahara iri hasi ugereranije n'abandi bakozi ba leta
Eh, no rero ikintu dusaba wenda nk'aba- nk'abarimu nk'abarezi ni uko akazi kakubahwa mbere Eh, bagahatwa ugahabwa agaciro mbe usanze wenda usohotse hano mu giturage uvuga ati ni uri umwarimu rero ugasanga nk'abantu b'abasore bimwe baranitinya bakora muri ako kazi ugasanga nko kugira ngo avuge ati ndajya no gutereka umuntu wenda ukora mu kandi kazi ugasanga ari kwitinyatinya nyanda mbere ngewe icyo numva ni nta gaciro nta gaciro boye kumva ko umwarimu ari nka wa wundi wapfuye nangwa wagize gute wumva ko umwarimu hari ibyo ashoboye hari n'ibyo yanakora erega tuvuze nko kuri iyo mishahara hari n'ubwo ufite eh, bavuga ngo umushahara ni muto cyane si muto cyane ugereranyije n'ibindi n'abandi bantu Eh.
ariko bya byiyumvo by'abantu bigisha ko umwarimu ngo ari umuntu de- wo hasi mbere n'icyo njye nanasaba cyane cyane Eh.
abantu sosayete ikagira ukuntu ifata umwarimu ikumva ko atari atari umuntu wapfuye ari umuntu ahubwo ubayeho ikindi na- navuga cya kabiri ni wenda ni nka leta yo gusaba kuri leta muri leta ni ugushyira imbaraga muri ubwo bufasha iha abarimu ayo makoperative aka- agashyirwamo imbaraga mbere bakaba banagira n'udusoko soko bi- bihahirwamo n'abarimu nk'uko babikora ino mu rwanda buriya hari isoko ry'abasirikare n'abapolisi aho ibiciro biba bihindutse cyane kubera kugabanywa kw'imisoro abarimu bakaba bakorerwa akantu nk'ako ngako nangwa bakagira ubu- ubufasha bahabwa bo ubwabo bakaba bakikorera noneho leta ikabibafashamo Eh, mu- mumaze nk'utwo tuntu tubiri babikoza dukoze eh, akazi k'ubwarimu kagenda neza kandi abantu bagakomeza bagako- bakagakora bishimye eh, mumaze mumaze igihe kingana iki muri mu wo mwuga wo kwigisha
na rero mfata imishyitsi imyaka imaze imyaka ine itanu itanu Eh, mwigisha ibiki
yewe ko abo twigishije nko mu wa gatandatu urangiza amashuri ama- yisumbuye hariho bararangiza kaminuza hari n'abarangije ndetse ndetse umwaka ushize bakumaze n'igihe kinini
Eh, mu- mwitegereje ingorane mubona ziri mu mashure ni nk'izihe mufatiye nko ku bana mugafatira kuri ico no kwita mu gifaransa karite ya ya education
Eh, karita ya edikasiyo eh bo ingorane ntabwo ari nyinshi ntabwo ari nyinshi ku byerekeranye n'ireme ry'uburezi igenzi twita nyine karite de redikasiyo ntabwo ari nyinshi ko nka leta y'iki gihugu yo igerageza gushyiramo imbaraga igashyiramo amafaranga eh, yubaka amashuri menshi eh, iragira gute ndetse ikora ibintu byinshi ku buryo rero ku ku ireme ry'uburezi mbona nta kibazo kirimo kidasanzwe mbona nta kibazo kirimo kidasanzwe rwose ku ireme ry'uburezi
eh kereka utubazo tumwe wenda aho leta iba itarabona ubushobozi bwo gukwirakwiza ingene hari ibintu byitwa za laboratwari nangwa amasomero library mu mashuri mato mato nka twita ino nayo ni yazi basic education nangwa twelve yazi basic basic education n'ako kantu kata- katarabonekamo kugira ngo wenda niba umwana niba yiga wenda tuvuge nkange mu gihe isomo rya physics ni physics nyine ni budenge Eh, dukenera laboratwari cyane Eh.
ubwo nk'ubwo nkange ikigo wenda nkoramo cyo kiragifite kuko ni ikigo kinini ariko hari hari ibindi bigo nk'izo za nayini yazi na tuwelive yazi basic education ziri hirya no hino mu turere usanga zo zitarashobora kubigeraho eh, baramutse babigezeho rero ireme ry'uburezi bakabona izo laboratwari bakabona libraries bakabona ICT room ingene niyo barateza imbere ibintu byitwa tekinoloji ya ICT bakabibona bakabona kompiyuta ku buryo buhagije maze ireme ry'uburezi ryagira ryatungana Eh.
none n'abarimu bakagira gute baka- bakamwintegra baka, baka agafatwa nk'umuntu ufite agaciro kwa kundi navuze mu rwego rwa sosiyete agafatwa nk'umuntu ufite agaciro agakora wa murimo awukunze akumva ko ari umuntu uri munsi y'abandi ah, bya bindi nahoze mvuga leta igashyira imbaraga muri ubwo bufasha iduha nka koperative y'abarimu ya- irahari yitwa umwarimu sako igashyiramo imbaraga ikotenderamo amafaranga ikoroshya gufatamo inguzanyo eh, njye numva urumva impande ebyiri zivuzeho z'uko niba leta yakoze icyo sosiyete igakora icyo ngicyo hanyuma kandi nanone urundi ruhare rwa leta rwonyine nahoze mvuga rwo kongera izo izo infrastructures eh, reka tubandanye eh, hiyongere ireme ry'uburezi ryatungana eh, muravuze ko mwigisha igisa- mu gisata cy'ubumenyi bita physique ni igisata gikomeye Eh.
cyane usanga ah, igis- gi- gikomeye kiri mu gisata cy'ubumenyi mu bifasha Yes, mu iterambere nko mu bihugu bikomakomeye Eh.
ubona abana bijukira mm, mubumvisha neza ibintu bijyanye n'ubwo bumenyi nka physique ko n'ibintu aba- abana kenshi usanga ah, batinya benshi babona ko umenga biragoye
eee bo mu myaka ya kera tuvuge twe tubyiga muri za bibiri na karindwi n'umunani gutyo abantu babitinyaga cyane ndetse wabijyamo bakavuga bati uri umusazi ahubwo batuzamusohokamo uri umusazi ariko muri iki gihe ntabwo ariko bimeze ntabwo ariko bimeze usanga abantu bagenda babimenyera bumva ko ari ibintu bishoboka kwigwa ndetse n'abakobwa bajyaga babitinya ariko ubu ngubu basigaye babyiga ku buryo bufatika rero ukabona n'umukobwa cyangwa abo ngabo twitaga ko badafite ingufu cyane nibo bariho babishobora hanyuma nanone hari n'ibindi nka politike ya leta y'ubu ngubu dufiteho iriho y'imishyiramo haje kwita ngo ni knowledge based eh, competence based education ufite ni karikiramu nshyashya yishyira ku bushobozi bw'umunyeshuri cyane noneho uko guhindura iyo karikiramu guhindura iyo nteganyanyigisho bituma abana bayumvamo cyane ku ibyo ayo mafizika kugira nyine fizikisi nkayo muri kemisitiri n'andi masomo nk'ayo ngayo twitaga ko akomeye cyane ahita yose naho yeresha ukuntu muri iyo muri iyo porogaramu nshyashya bazanye muri iyo gahunda nshyashya bazanye ku buryo biri kubona nibakomeza gutya ibintu bizagenda neza abanyeshuri babitinyuke babyumve numva nta kibazo Eh.
uko tubabona turi kubigisha eh, biragenda bi- umuco uhinduka uhinduka abantu babi- babimenya ku buryo bworoshye
Eh, ikindi musaba murabye uwo munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umwigisha eh, ikindi mubona gikenewe cyane ku bijyanye n'indero n'ikihe mu mwuga wanyu
Naam, indero dusaba kijyanye n'indero hano mu nzu ni uko ni ukugerageza kumvisha ababyeyi Mm. ababyeyi bakongera disipurine ikinyabupfura cy'abanyeshuri kuko niba umunyeshuri yatakaje uburere turabyita uburere bwo hasi ku ku isiga iwabo yabutakaje usanga anagera no muri aya mashuri ajya- agera buri ku ishuri bikamunanira kubera bwa burere Eh, ikindi byanze twagisaba ababyeyi baka- bagafata inshingano umenya nka kera kera twajya tugira kera mu mu myaka ya kera ababyeyi bitaga ku bana cyane ariko ubu ababyeyi bariho baravugira mu mu bucuruzi mu kazi wenda kabarenze ugasanga ikinyabupfura cy'umwana hasi ntabwo arimo akitaho tugasaba ko ndetse nk'ababyeyi bagira gute bagira uruhare rukomeye cyane mu burere bw'abana babo bumva baramutse bagize ubu- ubu- uruhare rukomeye muri bwa burere bw'abana babo kuva hasi ireme ry'uburezi ryagenda neza na ka kazi kacu katworohera murakoze uretse kwereka usanga n'abana batsinda no mu ishuri atari ukubera kubura ubwenge muri make ahubwo asanga baricwa n'iki kinyabupfura gikeya n'iki niba leta yabahaye buri cyose leta ikabaha abarimu bashoboye nk'ubu babyigiye bafite za lisansi impamyabushobozi z'icyo zo hejuru zi- zibikwiriye ariko uburere ikinyabupfura bituruka ku burere bukeya bwa- bwabahawe n'ababyeyi ni ikibazo gikomeye biramutse bikemutse byagenda neza murakoze Ah, yari- Eh, murakoze cyane.
Eric Croix Musavyimana turiko turavuga ah, ku munsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha wa- umwigisha wahimbajwe Eh.
ejo ku munsi wa kane mu Burundi no mu Rwanda ku mirongo ya telefone eh, dukubitireyo turafise Etienne Etienne uratwumva
ndabumva uvuga irindi zina naho uhamagaye uri
nitwa etienne ntawiga umugabo
uhamagaye uri he Mpamagaye ndi mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka burera Eh, watubwira icyo wibaza ku munsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha wawe umwigisha wahimbajwe ejo
uriya munsi ni mwiza cyane ko eh, isi yose iba izirikana agaciro k'abarimu Eh, tugiye rero ku cyo mbaga baganiraho cyitwa ireme ry'uburezi kuri njyewe uko ntekereza mbona ireme ry'uburezi ridashoboka mu gihe mwarimu adafite agaciro mu bintu bijyanye n'umushahara mwarimu niba adahembwa ku buryo bugaragara ngo ahezwe eh, umushahara ufatika akajya ku ishuri yaburaye ah, abayeho nabi ntabwo ashobora gutanga ubumenyi kandi eh, bufatika nawe ubwe atabayeho neza kugira ngo rero habeho ireme ry'uburezi ni uko leta yaha mwarimu ubushobozi mu bijyanye no kumwongerera umushahara akagira imibereho myiza akaba mu nzu nziza akagira nawe koko agakora yumva i- ibyo atanga bihwanye n'umusaruro akuramo ikigeretse kuri ibyo kuvuga ngo ababyeyi bazagira uruhare uruhare rwabo n'ubundi bararufite kuko bajya batanga abana babo bakaza kwiga ndetse bagatanga n'ibikoresho abana bazana ku ishuri ndetse rimwe na rimwe hari n'abafite aba- abarimu bigishiriza abana babo mu ish- mu rugo ubwo rero njye mbona aho bipfira ari ku mushahara muto wa mwarimu murakoze cyane murakoze cyane Eh, croix musavyimana muhavuga ku iki kuri ibyo bishyikirijwe na etienne
neza nyine waravuga ati ati nta kuntu se ati uburere bwa ati uburezi bwatera imbere gute bati umwarimu atabayeho neza atabayeho n'igiti ibintu nk'ibyo Ah, reka nkubwire mesejuru nka twe umwarimu ntabwo tuvuze mu rwanda mu buryo bw'u rwanda hari ukuntu bagiye baba bagera bagena umushahara w'umwarimu noneho vuba aha baza gushyiraho icyo- icyo twakwita sitati y'umwarimu yihariye y'umwarimu idahuye n'iy'abandi bakozi iyo ituma igenda mu- bitewe n'uko n'umwarimu imyaka amazemo n'uko akora akazi ke neza ugasanga mu mwaka bari- babitangiye mu rame pasi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu aho bagenda bazamura umwarimu atanu ku ijana y'umushahara we asangaho cyangwa se atatu ku ijana bitewe nabwo n'ukuntu anoza akazi ke neza numva ko ibi ngibi bizagerageza kugeza bizamura imibereho ya wa mwarimu bityo rero bigatu- bigatuma atazakomeza ku- kumva ko ari umuntu ubayeho nabi ah, bikagenda bimuzamura ikindi kandi burya ntabwo twanavuga ngo umwarimu abayeho nabi ku buryo bukabije kuko iyo navuye ko navuze ntangiriro navuze nkubwira babishyize bashyizeho ikintu cyitwa umwarimu sako ni koperative itanga amafaranga y'inguzanyo ku mushahara mutoya kandi nta bintu by'ingwate nyinshi bigusabye cyangwa politiki nyinshi zikabije ku buryo rero umuntu aramutse abaye umwarimu w'umwuga koko akabikora mu buryo bufatika yakora ibyo ngibyo akiteza imbere bajya mubumva abarimu bagiye muri za rulindo n'ahandi n'ahandi ahagera gutya akagenda agafata inguzanyo muri iyo koperative ku nyungu y'amafaranga make cyane nk'ubu dore ku nyungu ya cumi n'atatu ku ijana mu gihe izindi banki z'ubucuruzi zivuga ko ziri ku cyama cumi n'atandatu na cumi n'atandatu mm, ndetse na makumyabiri bagacuruza barabifashe baka- bakorora inkoko bafatanyije na ka kazi eh, bakaguramo imodoka bitewe n'amakoperative babamo ku buryo ntekereza ko umwarimu ashobora kuzageraho muri iyi myaka turimo n'izaza akazagenda agira agaciro buhoro buhoro Mwarakoze.
kuko ni nk'ubwo reka reka mbahe nk'urugero wenda uko uwo muntu wazize icyo kibazo mbanze mbahe nk'urugero niba wenda umuntu ufite lisansi ubwo ni diplome ya azere y'intebe ya- ya kaminuza bamutangiriza wenda ku bihumbi ijana na mirongo itatu na kimwe ijana na mirongo itatu na kimwe aramutse neza akoze neza uyu mwaka agapafominga neza ubwo bamwongerera hatanu ku ijana y'ibyo bihumbi ijana na mirongo itatu na kimwe Reka Rero tubandanye.
mu myaka itaha nabyo bakabikora gusa icyate- icyateza ibibazo mu myaka yashize yatarashyira yose itatu idasanzwe y'umwarimu ntabwo byakorwaga reka tubandanye urugero ubu nk'ubwo ukwezi gushize mm, kwa karindwi ahantu usanze banyongereye ibihumbi birindwi na magana atanu ku mushahara nsanganywe reka tubandanye iki- ikiganiro Eh, n'ibikomeze bikomeze bityo rero buri mwaka bakabikora bakabikora ubuzima bw'umwarimu bwaba bwiza na ka kazi akagakunda murakoze Ah, turaronse kuri telefone eh, madame christine eh, kantungeko umwigisha mu mashuri matoyi mu ntara ya muramvya mu burundi akaba ari no mw'ishyirahamwe ry'abigisha Ah, turabaramukije eh, madame christine
amahoro neza
ejo wari umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha ukaba washitse abigisha bavuga ko bafite ibibazo bitari bike mu burundi Um, ntabwo nirababaze mwawuhimbaje gute
yo ata- ata bintu byo kubeshya rero nibaza yuko uwo munsi atawo twahimbaje kuko umuntu ahimbaza umunsi mukuru mu gihe amerewe neza afise akanyamuneza muri we yiyumvamwo ibyo ariko arakora akiyumvamwo n'uwo munsi uwo munsi igituma utahimbajwe neza wabaye dufise ingorane nyinshi cyane abigisha bafite amarira menshi hariho abataye ingo hariho abarara baragenda hariho abirirwa baragenda hari abo bwira batarashyika muhira hari abariha amatike badashobora ku- guko- badahura n'umushahara bashobora gukorera urumva rero muri rusange ntawovuga yuko uwo munsi wahimbajwe
Eh, ni ikihe none musaba eh, muri iryo shirahamwe ryanyu ry'abigisha
ikintu dusaba ahanini twebwe ikintu dusaba ni ukuri iyo aba byakunda iyo aba byakunda twebwe tubona yuko ego ku- kuba hari ubukene bw'abigisha hirya no hino turagitahura ariko hariho ukuntu bari baragisabye mu ishyirahamwe kuko kugira ngo ntihagire uja gukora ashavuye turavuga tuti baze barigiza inyuma ikintu bijyanye na glisema abantu bari hafi y'ibyo bibanza bitagiramwo abigisha baze barigira inyuma komisa buhoro buhoro buhoro buhoro ku- ku buryo atanu umwe aba desitabirize mu- mu- mu byiwe kuko ubu ni ukuri tutahendanye ku- kujya kuba kubiri n'abana kuba kubiri Ni- byo- biragoye cyane cyane umushahara duhembwa leta isanzwe iwuzi twaratekanye twarahebye kuko turazi yuko igihugu cyari gisanzwe gikenya none iyo mubatuye izo ngorane eh, mu bushikiranganji bujejwe indero babishura ngo iki?
Ah, nk'ubu ubu nk'ubu tutabeshanye n'ukuri ikuvayiro diporoma y'iki y'uyu mwaka uhe- utanguye w'ishure uba- ibaye twibaza yuko atami- nta nta- nta biganiro nta majambo umuntu yajya gusaba ngo aronke uko yabyifuza ntazi bamaze kuvuga bati umaze kuzana ka sosiyali ntuzane nta muntu akumviriza nta n'umwe kandi noneho mwarabonye yuko ahanini byinshi mwarabibonye cyangwa mwaba mwaba mwarabyumvise ku bushikiranganji ibyabaye mbwira ngo ntibyari byinyegeje cyane
Eh, murakoze reka tubandanye iki kiganiro muri sitanda Eh.
turiko turavuga ku munsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha wahimbajwe ejo ku munsi wa kane Eh.
mu burundi no mu rwanda Eh.
Eh, dusubire ku mirongo ya Eh.
telefone dufise jean de dieu jean de dieu uratwumva
ndabumva ni amahoro ni amahoro mwotubwire irindi zina naho mamaha- muhamagaye muri yego ndi niyo nkuje hano ndi mu gisagara cya bujumbura Eh, mufise i- ikibazo canke intererano kuri uwo munsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha yego jewe nashaka kuvuga ukuntu uwo munsi mukuru mpuzamakungu hari umwigisha ngerageje kuraba n'ukuntu abigisha bo mu burundi ukuntu bidoga benshi navyo ndiko ndigira vyo kwigisha ariko ndabona abigisha benshi kuri uno munsi mukuru verema ushitse ntabwo wana- wanabashimishije bivanye n'imibereho babayeho rero jewe ku bwanje nk'icyo ndashaka kubaza abo batumire mbega nk'abo nk'akamo botera abigisha ku mpanuro cyangwa naho n'akamo nabo nyine bo- bo- bo- bo- mu byo bosaba leta impanuro boha abigisha mu kwihangana cyangwa naho mu gukunda- mu gukunda umwuga wo kwigisha kuba akahe murakoze reka madamu christine mumwishure
arakoze kubaza icyo kibazo ntawo muca intege ko ari mu nzira aza uti karibu hari na uko bukeye siko bwira hari n'aho ikibazo cyotorerwa inyishu hanyuma ngira ngo murazi ko leta twi- ni umubyeyi murabizi ngira ngo umuntu azobandanya avuga buke buke ngira ngo bazoti- ngira kizotinda ki- ki- kije inzira imwe
Eh, radio Eh, ijwi ku- ry'amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku munsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha wahimbajwe ejo ku munsi wa kane mu burundi no mu rwanda Eh, tugaruke kuri eh, croix musavyimana croix musavyimana mu gihe havugwa mu burundi ko abarimu bimugwa cyane eh, bakaba bidoga ko bishika bakimurirwa kure yaho basanzwe baba n'imiryango yabo ku kibazo cyo kwimura abarimu mu rwanda byifashe gute
ye murakoze cyane Ah, uriya mupfasoni yahora ibaho- yahora akivuga nari kucyumva Eh, ikibazo cyo kwimura abarimu mu rwanda u- twe dufite amahirwe ko amahirwe dufite ni uko eh, leta yashyizeho icyo kintu cyitwa sitati idasanzwe y'abarimu mbere igenga aba- umurimo w'ubwarimu hoho hari ingingo nari kwibuka neza ko ntabwo mushyira hano imbere yanjye ivuga ko umwarimu agomba gufashwa igishoboka cyose cyane cyane kuba yakorera akazi hafi ye y'urugo hafi hashoboka y'urugo rwe ku buryo twebwe wenda bitewe n'uko abantu ba- binjira mu kazi biba byihuta aha bagiye gukora ibizamini baratsinze ugasanga wenda bagiye gukora muri aka karere wenda tuvuge nk'urumva ni mu karere ka kirehe ni mu burasirazuba bw'u rwanda ni nko mvuka wenda ugasanga nkoze akazi ikizamini mu karere ka rusizi ni iriya iburengerazuba hafi ya- y'uburundi na- na repubulika iharanira demokarasi ya kongo icyo gihe birashoboka amaze kwinjiramo iyo amaze kwinjiramo ndagenda nkagana ku karere kanjye ushinzwe uburezi aho ngaho akansumira ati niba dufite n'umwanya muri ako karere nshaka kujyamo mm, ntanga impamvu kubera ko ariho urwanjye- urugo rwanjye ruri abana banjye se ibintu nk'ibyo bakamfasha gutyo nkabyimura ku buryo bworoshye yewe no mu mwaka hagati baranabikora hari bagenzi banjye bagiye babikorera atari ukuvuga ngo banavuye mu turere twa kure ahubwo bavuye mu masegiteri yo- yo hafi wenda hari igihe nko muri sekiteri imwe uva mu- mu- muri sekiteri imwe ujya mu yindi usanga bitwara nk'urugendo rw'amasaha abiri atatu se icyo gihe rwose umwarimu iyo yabonye umwanya hafi aho ngaho araza akajya ku karere akabisaba bakamusinyira mu mu gihe kitarenze kitarenze nk'icyumweru baba babikoze bakamwimura ndetse ni ni ntoki leta iriho ifasha niba ukorera koko amafaranga tu- twavuga tugeranije n'abandi mu nganya nivo eh, adakwe- ada- adahagije atangana n'ayabo ni ngombwa leta icyo kintu yagishyizeho kubafasha murakoze biragikora cyane cyane mu rwanda nta kibazo gihari murakoze Eh, ku murongo wa Mm.
telefone dufise kandi ndagijimana ndagijimana uratwumva
nikomeye ndabumva cyane nakomeye ahoye turakomeye Eh, wotubwira irindi zina naho uhamagaye uri
ndagize imana
Eh, muhamagaye muri he Ndagijimana, mumbi
mu rumonge
Eh, mu burundi
eh, Eh, mu- ufise ico muvuga kuri uwo munsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha wahimbaje ejo mu burundi no mu rwanda eh, canke iciyumviro eh, mushikiriza
nikomeye murakoze cyane ibyo ni igiceri cyiyumviro cyiza cyane urabona ko ibihe bigenda biga- bigaha ibindi alo
ndabumva
Eh, urabona ikomeye nikomeye iyo bageze abantu benshi barisiye mugabo urabona Ah.
leta uri kugaragaza
umurongo wa wa telefone ntumeze neza reka turaza gusubira tu tuguhamagare radio ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri kumwumviriza ikiganiro murisanga
bakunzi b'ijwi ry'amerika guhera ku wa gatandatu tariki cumi n'esheshatu ukwezi kwa cyenda bibiri na cumi na karindwi habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu amakuru y'iminota itanu yajyaga ahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire naho amakuru yo ku isi mwajyaga mukurikira kuva saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa kumi n'imwe n'iminota mirongo itatu n'irindwi za mu gitondo ku wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga ku munsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha Uh, turi kumwe n'abigisha babiri umwigisha croix musavyimana yigisha mu karere ko mu burasirazuba mu rwanda hamwe na madame christine uh, kantungeko mwigisha mu mashuri matoyi imuramvya mu burundi akaba ari no mw'ishyirahamwe ry'abigisha uh, madame christine um, ivyo bibazo mwavuze abigisha bagira iyo bimuwe mwosigura ingaruka bibagirako n'imiryango yabo
ego ingaruka zozo murumva na muzo yuko zitobura kuko ubwa mbere hoho kubera umushahara muto umwigisha asanzwe afise adashobora gukora ikintu ngo yiyungunganye mu bijyanye n'ubuzima atabaje gufata ideni muri banki yoba ahemberwamwo urumva umaze gufata iryo deni usigara uhembwa utuntu tw'intica ntikize ugasanga iminsi yose wama muri twa tudeni two hirya no hino tujyanye n'ubuzima bwo ku munsi ku munsi hanyuma umaze guta umuryango warimwo ukagenda ahandi hantu murumva yuko n'ibyahuha bica bihuhuka kuvuga yuko ubukene ntacyo ugiye gukiza iyo ugiye ushobora no kurwarira igituntu abo usize ushobora kurwara n'igituntu kubera iki kubera bivanye n'ubuzima bubi babayemwo hanyuma kandi n'iyo ugiye gukora ntushobora gukorera umutima uri mu nda buheze uronke icyamwa icyamwa wamugwamo kuko murazi yuko nanone abigisha nuko twari dusanzwe dufite umutima mwiza cyane umaze gushika ku kivi ibi byawe byose dusubira kubyiyumvira uca ujya kuri bya bindi ugakora kuko niko imana yaturemye ntumbaze nuko nyine tumeze ubundi ugize uko uko bisanzwe biri urabona ko nta kintu na kimwe woheza gukora none leta itanga iyo nsiguro ku byerekeye iyo ngingo yo kwimura abigisha bavanwa mu ntara imwe bajanwa mu yindi yego leta ubwa mbere ngira ngo twari twarabivuganye yuko mu byasabwa twarasaba yuko atamwigisha yorenga amashuri abiri atatu ane atanu ngo asimbire mu yindi yo mu yindi ntara cyangwa mu yindi komine akandi uwo muntu wo muri iyo komine yari gushobora gushika aho hantu hanyuma tukaza turakompletana cya kindi navuga cya girisema iyo twari twagisabye leta komisa twari kubona yuko ku batumva neza abatumva neza girisema mwo kisigura mu kirundi
ikintu cyo kwigiza inyuma hanyuma tukaza turuzuzanya tukaza turuzuzanya bamwe bakegera aho habuze abandi bakabakurikira abandi bakabakurikira hanyuma umwe wese agakora yorohewe yiyumvamwo icyo agiye gukora
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise leonce ku murongo wa telefone leonce uratwumva
yego ndabumva watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
abanyita nirivuzimana leonce uhamagaye uri he ndi bujumbura eh ufise ikibazo canke intererano
baje n'intererano kubera nanjye ibyo bintu ndabona umengo ntibiriko birorohereza cyane abigisha eh mutanga iyo ntererano
eh kuko par exemple nko kubona umuntu avuye nko mu ntara par exemple uvuye nko mu ntara ya ngozi ukagenda nk'imakamba ugasiga umuryango ingozi ugaca ugenda imakamba ariko ugaca wumva uwundi avuye imakamba agaca agenda mu yindi ntara ibyo bintu umengo ntibiriko ntibitahuritse neza umengo bari kubanza icyo kibazo bakakigako neza nk'abantu b'imiryango bakaraba ukuntu baborohereza kubera kiragoye cyane biriko biratuma imiryango itandukana n'ibyo bintu bariko baravuga by'ingurane nanjye ndabitahura cyane mbona umengo bari gutuma baraba ukuntu barondera bahiga muri bije bagatuma bangaja abandi
murakoze murakoze turagushimiye Ah, tugaruke ku batumire croix musabyimana mu rwanda ikibazo cy'abigisha mu turabye bitigiri barakwiye mu gihugu cyose mwitegereje ibiharuro by'abarimu mu rwanda barakwiye mu mu bice bitandukanye by'igihugu nta kibazo kiriho cy'igitigiri cy'abarimu
imibare y'aba- y'abarimu mu mashuri Eh, mu byitangwa imibi- Imibare imibare y'abarimu mu mashuri kinyarwanda ni- haracyarimo akabazo gatoya eh, cy'uko abantu ba- bagerageza ba- ba- baba bari bigisha mu mashuri runaka ariko babigisha ibintu bitajyanye n'uburezi barize ibintu bitajyanye n'uburezi mbere none twavuga nk'urugero umuntu wenda yize nko muri kaminuza yize ibintu wenda tuvuge nka- nka physics wenda ni physique nyine bya bintu nahoze nkubwira nize ariko ugasanga we yarabyize ariko nta methodology yize byo twavuga ngo uko yongeye aba yarongeyeho icyitwa education cyangwa se uburezi nicyo kibazo tugifite mu rwanda nubwo leta yatwemereye ko ikomeza gufasha abantu ba- bagize ba- ba- bashaka gukomeza akaba yagira ibyo twita poste graduate mbeni nko ko- kongeraho umwaka umwe w'uburezi akaba yanaguma akiri no mu kazi ke nta kibazo mbere ni nk'icyo kibazo tugifite cyane Ah, ikindi kibazo wenda cyo- cyo- cy'ibyerekeranye n'imibare y'abarimu ni uko nyine bitewe na nuko igihugu kigenda kibona ubushobozi hari umubare munini w'abanyeshuri ku mwarimu umwe na- cyane cyane wenda nko mu mapineri mashuri y'intango Eh, ni icyo kibazo kigihari aho ubundi usanga nk'umwarimu umwe ashaka ku- kwigisha abari- abanyeshuri mirongo itandatu mu gitondo akigisha abanyeshuri mirongo itandatu nimugoroba Eh, ubwo birumvikana ko ari ikibazo cy'umubare w'abarimu bakeya ndetse binajyana n'ibyumba bya- by'amashuri nibwo abaturage bamwe bagira gutyo bakabikemurira bakavuga bafite imyegeranye bubakira agashuri hamwe cyangwa se byitwa umuganda bagakorera hamwe bakubaka amashuri bakavuga bati niba iki kigo kitwegereye nubwo ari icya leta ariko dushobora kugira gutya tukubakamo n'ishuri bitewe n'umuganda umuganda w'ubutaha tugakorera aha uwindi tugakoreraho amashuri akiyongera rero ikibazo cya- icyo kibazo cy'imibare y'abarimu bakeya kiracyahari kiracyagaragara nubwo Eh, naho ku- ku byerekeye ururimi rw'icyongereza ah, u- ururimi mutangura kurwigisha eh, ku ku- kuri uhe rugero eh, mutangurira hasi mu Eh.
mashuri canke Eh, namwe abany- eh, eh.
abarimu inyigisho muronka mu congereza bigeze
Ah, murakoze cyane murakoze cyane Eh, kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda gutyo nibwo eh, gahunda y'icyongereza yo kwigisha mu cyongereza yatangiye muri porogaramu y'uburezi mu rwanda Eh, biracyafitemo akabazo biracyafitemo ikibazo usanga abantu bataramenya icyongereza nk'ururimi bakoresha bigisha nangwa bibiga abana ariko bagera- tugerageza kubikoresha gutyo ko leta yagize gushyiraho amahugurwa igahugura aba- abarimu mu myaka ya za bibiri na cumi eh, mu rurimi rw'icyongereza mu gihe cy'ibiruhuko nubwo byatanze igisubizo ariko ntabwo birakwira neza ntabwo birakwira neza gusa nanone icyongereza ni ururimi rworoshye kurufata vuba kurusha igifaransa naguha nk'urugero nubwo muri aya ma- muri utu duce twigishamo hari abana bi- b'impunzi mu nkambi baje barize igifaransa gusa ariko bize neza ugasanga bize nko mu mu mwaka wa gatanu w'amashuri yisumbuye yivugira igifaransa iwabo i burundi ariko yagera inaha agahita ajya muri wa mwaka cyangwa akajya no mu wa gatandatu icyongereza ni ururimi rworoshye abantu ba- bashyizemo ingufu bafata vuba vuba ku bana rero nta nta kibazo kinini bibatera ba- baca bamenyera n'ingoga nabo bavuga nk'igifaransa ntibibacanganye ye cyane nibyo nakubwiraga nibyo nakubwiraga ni uko eh, nta mwanya dufite ngo nguhe ingero zifatika z'abana bari bari muri sisiteme y'igifaransa ariko akaza icyongereza agahita agifata vuba vuba agahita agendana nacyo rwose kubera icyo icyongereza buriya uko tukibona hano ntabwo tukibona nk'ururimi rukarishye ku- gufata kuko igifaransa nicyo dufata nk'ururimi rukarishye gu- rukarishye gufata ko tuvuge nk'ingero urabona nk'amateka yaranze uru rwanda hari abantu bagiye baturuka mu bice bitandukanye tw'isi tuvuge ibihugu byari bituranye n'u rwanda tuvuge yarabaga nko muri uganda akaza wenda ageze nko mu mwaka wa gatatu w'amashuri yisumbuye wa kabiri se ah, yaramenyereye icyongereza yagera mu rwanda iki- igifaransa kugifata byaramugoraga kurusha uwari uri mu gifaransa waje aza kwiga icyongereza icyongereza rero nkabona ko bizagera aho bikemuke bizagera aho bikemuke rwose Eh, bizagira bikemuka uko uko abantu bashyiramo ingufu nari nguhaye urugero rw'abo bana b'abarundi reba nawe umwana w'umurundi u- u- w'impunzi atangiye yatangiye mu muri pirimeri yiga mu gifaransa ageze muri segonderi yiga igifaransa gusa araza dusanze hano mu rwanda asanze tuvuze tuvuga icyongereza amasomo yose yayigaga mu gifaransa ariko agahita abifatira aho ngaho ugasanga mitari gutsinda mbese twe n'ababa ba mbere eh, bivuga ngo urwo rurimi ntabwo ari ikibazo gikomeye cyane Eh, murakoze Ah, tubandanye Mm.
ikiganiro cacu ah, muri isanga turiko tuvuga ku umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha wahimbajwe ku munsi wa kane mu rwanda no mu burundi tugaruke ku mirongo ya telefone eh, dufise kuri telefone jean marie jean marie uratwumva
rero ndabumva cyane watubwira irindi Uratwumva.
zina naho uhamagariye
yamamaga ndi mu ntara ya ngozi muri komine ya kirere eh, mushaka kubaza ikibazo canke mushaka gutanga intererano rero ni intererano ntanga ku kijyanye n'uyu munsi mukuru mpuzamakungu wa- wahariwe abigisha eh,
ko ndiko ndaraba aha mu burundi ntibawuha n'agaciro no mu ntwaraba n'iyindi minsi mikuru ariko ubwo yigisha nk'ejo nabyumvise ku maradiyo nk'uko nyine nagasabye narindi hanyuma ku kindi naco ndiko ndaraba mu burundi ubu turi mu bavuga nti ni reforme ariko arahindagurwa porogaramu systeme d'enseignement tujya mu ico bita enseignement fondamental ikibazo rero kihari mu burundi Bo- kubera ikibazo ca rokiritima y'abigisha urasanga umwigisha umwe ariko arigisha muri fondamante nk'akarorero ivyigwa bita siyanse tekinoloji bigizwe n'ivyigwa bine kandi bi- n'imiburire vyasa nk'abigisha babiri canke batatu bagaca babiha umwigisha umwe kandi n'imiburire abo bigisha bategeza kuba n'imiburire bafise nk'ubumenyi bwo muri kaminuza usanga rero ni ingorane ikindi kigira kabiri muri ibi bijanye na enseignement ya fondamentale urasanga umwigisha bamusaba kwigisha ibijyanye n'iby'indimi ngo yigishe icyongereza igifaransa ikirundi n'igiswahili ari umwigisha umwe icyo kintu nacyo usanga ni ikintu kigoye cyane hanyuma nko mu cyongereza hoho rero bivuga ko cose ico usanze nigisha cyane n'ikirundi ari navyo nakurikiranye muri kaminuza aho usanga bafata yuko umwana ageze mu w'indwi yamaze imyaka itandatu yiga icyongereza mu mashuri y'intango ugasanga mugo muri iyo myaka itandatu abigisha ntibigeze bategurwa kwigisha icyongereza ugasanga Murakoze.
abigisha wari wibaza yuko bamaze imyaka itandatu bakiga porogaramu baguhaye niyo umuntu amaze imyaka itandatu yiga icyongereza Mura- wowe wagira uraraba ugasanga basubira mu ntango ahubwo ni utuntu dukeya cyane bafite murakoze iyo n'indi ngorane tubona hanyuma Eh, Munyaruse?
ibitabo biriko birasohorwa biriko birasohorwa bisohorwa nabi nabi iyo ukibonyemwo harimo nk'agakosa kari mu gitabo tuba nk'aho tubishikiriza ngo tuvuge tuti ku gitabo iki n'iki n'iki ku rupapuro runo runo twarahabonye ko ariko ikosa bituma iyo tubicisha kugira ngo muri minisiteri bashobore gus- kurungiza nk'inkaratasi batubwira ati buri kirera Murakoze.
cyose buri wese murakoze Eh, murakoze Nta- ku nta cyumvi- twarahabonye.
eh, murakoze ku cyumviro cyanyu Ah, dufise kandi ndayisenga ndayisenga uratwumva alo ndayisenga uratwumva Ah, ndayisenga n- n- tumufise ku murongo Ah, turi ko tuvuga ah, ku munsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha wahimbajwe ah, mu burundi no mu rwanda ku munsi wa kane um, tugaruke ku mutumire wacu madame christine kantungeko none ni ikihe mutegekanya kugira ngo mwishyire hamwe murimwo ry'abigisha ni- nibihe mutegekanya murategekanya kubandanya ibiganiro na leta mm, imigambi mufise niyihe muri iki gihe kuri ico kibazo
Ah, kuri iki kibazo gisanzwe gihanze abigisha muri iyi minsi twibaza yuko tuzu- ah, ikintu coduhuza cyane cyane coba byoba ari ibyo biganiro nyene hamwe batwemereye ibiganiro tukabigira hanyuma bakatwumviriza hanyuma tukagira ingingo dupfunditse kandi ingingo tubona yuko yokubahiriza ibyo- ite- yoza gutekanya imitima ubu kuko nukuri imitima ya benshi muri iyi minsi tutabeshenye yarahahamutse n'uwo munsi mukuru turiko turavuga nababwiye yuko umuntu agira umunsi mukuru akanezerwa mu gihe uwo munsi yawiyumvisemwo nk'ubu ahubwo eh, mana ngane washitse hari umubabaro udasanzwe leta ahubwo twabona umenga yoho ku bwacu ku bikorwa dusanzwe dukora murazi ko kugira ngo umuntu ashika ahashika hose ari uko aba yaciye mu mwaka wa mbere uwo mwaka wa mbere bakamumyira igicurane ukamwigisha gufata ikaramu ukamwigisha byo- byose ukamwereka inzira n'itaha ngira ngo ukamwereka uti inzira itaha igana iwanyu ni iyi mugabo uhageze ko agera ahageze ntasubira murabona yuko adasubira kwibuka ati mbega naciye hehe navuye he nk'ubu twari dukwiye kugirirwa umunsi mukuru ahubwo ukomeye kuko nabo bafata ingingo ni ukuvuga yuko baciye aha- ah, imbere ya mwigisha mwigisha yari n'umubyeyi mwigisha yari umubyeyi w'ukubungabunga ntitwumva rero ngene ha- ha- yari kugushikira umunsi wiwe a- ari mu marira imiryango yabo iri kwirarira kuko batabona iyo bajya n'iyo bava gushika ubu ntiturabona iyo bijya n'iyo biva Mura- kumva rero twoba- twibaza yuko ngira ngo ah, uworonka akajwi wese gashika aha- aha- hejuru hari aho tudashyika ngira ngo muza muravuga nyene kugira ngo nukuri tujye inama baduhumurize imitima isubire hamwe hama twubake igihugu twese tunezerewe dufise umutima umwe tubona iyo tuja n'iyo tuva murakoze Eh, Eh.
tugaruke ku mirongo ya telefone turafise duhayimana aratwumva duhayimana uratwumva
yego ndabumva Eh, watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
ni duhayimana aroni mu gasheho mu ntara ya muyinga mu burundi yego Eh, mufise icyumviro muterera canke ikibazo
yego ndisize kiyumviro ntenye nshaka guterera ni- ni- ndiko ndaraba ko uwo munsi mukuru w'abarimu ahubwo ko benshi imi- imyaka yose bama bawushiki ba- bavuze ko bafite umunsi mukuru bakama bashikirije ivyiyumviro vyabo n'ivyo bipfuza ariko ntizigere bija mu ngiro ntigene nashyizeko ikibazo kijyanye n'umushahara uravye umushahara abarimu umwarimu ariko arahembwa kandi ariwe yarakwiye kuronka amahera menshi usanga ari ibintu biteye ubwoba aha aha ari ukwezi kuza guhera ugasanga a- ariko araronka amafaranga adashobora no kuriha n'amadeni usanga bafise ivyo rero nje numva bariko baravuga ngo bafite umunsi mukuru wabo umunsi mukuru wabo bakawuhimbaza ariko ntihagire ivyumviro vyo ba- ibibazo bashikirije batariko barabifashirira mu ngiro ca twumva umengo ni ibintu biteye ubwoba murakoze radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga Eh, tugaruke kumwe mu batumire croix musabyimana Eh, umwanya uriko uratujana yamara nashaka ndababaze mwitegereje muri uyu mwaka aho ivyerekeye abigesha byari bigeze mu rwanda mu gihe uwo munsi mpuzamakungu wahimbajwe ejo ku munsi wa kane ni ikihe mubona eh, mwifuza ko coshikwa ko eh, nk'aya mango mu mwaka uza igihe hazogera guhimbaza uwo munsi mukuru
Eh, murakoze cyane natinze mu magambo menshi ku ku mwaka utaha nku- nk'aya mango nifuza ko twifuza ko utubazo tuba twabashyikirije amaleta yacu yaba yagerageje kudukemura harimo ibyo nahoze nkubwira kugira ngo uburezi bwa- uburere dutanga n'uburezi bugende neza kuduha i- kubaka ayo mashuri menshi ubutanga izo laboratwari nkenerwa i- za libraries aho zitari bakakwirakwiza interineti hirya no hino hanyuma nanone bakita no kuri iyi mibereho y'umwarimu cyane bakaba badufasha nk'ayo mango bakaza bakaba badushyiraho nk'aho gasoko niba bishoboka nk'uko abasirikare bahaha ku buryo buhendutse hanyuma noneho ikindi nanone amakoperative yacu tubamo agaterwa inkunga kurushaho kurusha mbere uko byari bimeze hanyuma nyine abo bavandimwe b'i burundi ntibafite ibibazo bikomeye cyane kuturusha ndetse n'amaleta yaho akaba yakigana n'amaleta y'ino mu rwanda nangwa n'ahandi ko usanga nk'ubu dufite nk'abarimu b'abagande bava i bugande baka- bakaba bigisha mu dukorana bivuga ngo ni uko baba bakopeye wenda barebye ibyiza biri aha ngaha mbe bakaba banashyiraho n'uburyo bwo guhemba abarimu neza murakoze Baza bakeke- reka eh, reka Mm.
tubaze madame madame christine mu majambo make cyane dufise imisegonda mikeyi n'ikihe mwibaza mwoba mwashitse ko nk'aya mango mu mwaka uza hageze guhimbaza uwo munsi mukuru mu majambo make cyane
twibaza yuko icyo twosaba twifuza twibaza yuko hogera nk'aya mango umwigisha yasubijwe agateka abafise ibibazo baronse babishikiririza ibitorerwa umuti bikaba byatorewe umuti bikunze hanyuma uwo munsi mukuru umuntu akawuhimbaza agahanyuma tukegerana tugashyira Murakoze.
ibyiyumviro Murakoze.
hanyuma umunsi mukuru wacu ukagenda Mm.
neza kuko umunsi uba uri nuko uwiyumvamo murakoze murakoze cyane twako tuvuga ku munsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha wahimbajwe ku munsi wa kane mu Rwanda no mu Burundi aho twagize imana turonka Croix musavye imana yigisha ku ishuri Rusumo High School mu buseruko bw'u Rwanda na Madame Christine Kantunge ko umwigisha mu mashuri matoye y'Imuramvya ari no mu ishyirahamwe ry'abigisha mu Burundi Burundi namwe mwese mwaduteze amatwi muri kiganiro muri sanga turabashimiye cyane tukaba tubifurije ibihe byiza